Mwe mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha tumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri ku mugoroba na metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo imbere y'amakuru avugwa mu karere reka tubanze tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi
Alois Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikoro muri aka kanya ndakuramukije Fideli n'abaduteza amatwi Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ibihugu byinshi ku isi byamaze kwinjiranwa n'umugera wa corona. OMS isaba ibihugu bitarafatwa ko bikwiye kwitegura kugira ntibyinjiranwe n'uwo mugera ku mbibe zabyo. mirongo umunani ku ijana y'abamaze kwandura n'abapfuye bari mu turere tubiri akarere ka buraya n'uburengero bwa pasifike harimwo n'ubushinwa ariko OMS ivuga ko uwo mugera uriko urakwirakwira mu turere twose tw'isi n'umuvuduko munini cyane umuyobozi wa OMS Tedros Adenome Ghebreyesus yavuze ko uwo mugera ari intambamyi kandi atagihugu na kimwe ubwoko canke abantu udashobora kwandukira muri leta z'ubumwe za amerika umushingamateka yatowe muri leta ya florida yabaye uwa mbere muri kongere ya amerika yapimwe bagasanga yaranduye umugera wa korona ejo ku munsi wa gatatu mario diaze bararte umushingamateka w'umurepibikani asurukira igice cy'igisagara ca miami yari yipimishije mu ndwi iheze amerika gushika ubu imaze kugaragaramwo abarenga ibihumbi umunani n'amajana atanu bawanduye hamwe n'abarenga ijana na mirongo ine bamaze gufa
washington ijwi rya amerika igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika kigiye kuzorungika ubwato bwacu bubiri burimwo ibitaro buzofasha abaganga kandi burimwo n'ibitanda ku barwayi b'umugera wa korona ubwo bwato buriko burategurwa buzorungikwa ku kivuko ci new york mu ndwi ziri imbere nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi jonathan hoffman ejo ku munsi wa gatatu ico gisirikare kimenyesha kandi ko categuye abasirikare bameze magabo bazorungikwa kubaka ibitaro mfata kibanza mu bice bitandukanye vya Amerika mu gihe vyoba nkenerwa igisirikare kigwanira mu kirere naco kiriko kirafasha gutwara ibikoresho byo gupima mu bice bibangamiwe kurusha ibindi cane nk'uko ico gisirikare kibivuga kandi gushika ejo kuwa gatatu igisirikare ca Amerika catangaje ko mirongo umunani n'icenda ari bo bamaze kwandura aho bakwirakwiriye ku isi yose umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa buraya yashikirije ejo ku munsi wa gatatu k'ubushinwa buzorungika mu buraya ibikoresho byo gupima umugera wa korona bingana ibihumbi mirongo itanu hamwe n'utwo kwifuka mu maso n'amazuru dushika imiliyoni zibiri mu gihe uwo mugabane uriko urarwana ngo urabe ko uwo mugera wotuzwa hambavu y'ivyo umugwizatunga w'umushinwa Jack Mase yatanze imfashanyo igizwe n'udukoresho two kwifuka mu maso no ku mazuru ku bihugu vy'Ubufaransa na Espanye byose bisinzikajwe n'uwo mugera wa corona muri amerika kandi nyamugigima y'igipimo ca manyitide zitanu n'ibice indwi yatigitiye mu gisagara ca Salt Lake City ni muri leta ya Utah no mu micungararo yacu mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu ejo nta bantu bakomeretse nk'uko byashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ako karere igihugu ca pakisitani catangarije kuwa gatatu kw'igitero ca gisirikare cagavye ku bakora iterabwoba ku rubibe na afghanistani cahitanye abasirikare bacu bashika kuri bane hamwe n'abakora iterabwoba indwi uko gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya waziristani kwarangiye abasirikare ba leta banyaze umwansi ububiko bunini bw'ibirwanisho nk'uko igisirikare ca pakisitani cabitangaje iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta y'u Burundi imenyesha ko imbere y'uko kuno kwezi kurangira izoba yahaye miliyaridi mirongo itatu na zine z'amarundi ikigo gishasha odeka kijejwe kunagura igisata c'ikawa mu gihugu kugira kirangure neza imirimo yacu leta itegekanye kandi gufasha ico kigo kuronka ingurane bitagoranye mu mabanki ivyo mushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi mu burundi deogide rurema yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru y'ubujumbura eroje wirikaneza raduha ibindi kuri iyi nkuru umushikiranganji ajejwe uburimyi yemeza ko yishimiye co kimwe na leta arimwo ibikorwa bimaze kurangurwa kuva leta ishinze igodeka haraheze amezi abiri mu kiganiro yahamenyesha amakuru deogide rurema yavuze umwimbu w'ikawa umaze kwegeranywa muri ino sekeza y'isizeni y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umwimbu umaze kwegeranwa ungana ibiro ibihumbi ijana na bitandatu n'amajana ane w'ikawa ihishiye neza nziza ariyo twita serisi a n'ibiro ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana umunani na bine y'ikawa ihishiye y'ibisabwa bita serisi b tukamenyesha abarimyi ku ihemba rya mbere rizoba imbere y'itariki icumi z'ukwezi kwa rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tukaba dusabye abo bose byega kubahiriza iryo genekerezo niko kumenyesha amafaranga arenga iminedi mirongo itatu z'amarundi leta igiye kuronsa ikigodeka imbere y'uko kuno kwezi guhera kugira ngo kinagure neza igisata c'ikawa gushika itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu iki kigo odeka leta izoba yamaze kukironsa imiliyaridi mirongo itatu na zine kugira ngo gikore ukuri kwami ibikorwa byose turiko turavuga twe nta ntambara tubona rero ko abahinga bahari uburyo bukaba buhari kandi mwarumvise yuko leta yemeye kuzoronsa uburyo ikigo odeka aba bahora batubwira ngo baraja mu mabanki bakabura uburyo leta bizoca ariyo ifata iya mbere kugira ngo irondere ayo mahera yashire mu kigo odeka uko tuzoza turatera imbere twe babwiye mbega nyamba mwumva hari amakoperative mirongo ine n'ane yemeye ko yemerewe mwumvise twavuze ko yagiye gufata ingwate muri banki bakorana na rurema yasubiye gusigura icyatumye leta ishima kugaruka mu gisata c'ikawa kandi bivugwa ko abikorera utwabo bari basanzwe bazyifatamwo neza leta yashimye gusubiza ikirenge mu gisata c'ikawa kuko yari yaragikuwemo kandi igituma yasubiriye gushima kugaruka kuraba ibiri ko birabera muri ico gisata imbutwarazi abarimyi batarihwa abo twirirwa turiruka inyuma gushika tubashikane mu mabohero kuko bahemukiye abenegihugu aya matakisi ya komine adatangwa abantu barakoze aya mahera y'agaciro atagaruka kandi abantu baraguze ikawa ukuntu ikawa irenganya imbibe z'igihugu inyururizwa mu yandi mayira ntisubire kugira izina ry'uburundi ibi turabifitiye ibyemezo uwo ari we wese yoza turabifite ntituvuga ibintu byo kugera ngibi byatumye leta ishima gusubiza akarenge muri kino gisata kugira ngo umwenegihugu ntabe ikirimbiro abantu bose baza gutungirako ikigodeka cashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kuva kibayeho amatonorero mirongo irindwi n'imwe yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikoborero rimwe n'ivyo bimaze kucegurirwa abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata c'ikawa ubu babanje gushira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'ikigodeka mugabo mu minsi iri imbere umushikiranganji ajejwe uburimyi yemeza ko hagiye kujaho konte muri banki y'igihugu brb ayo mahera azohora acishwako abakeneye uburenganzira bwo gukomeza gukorera mu gisata c'ikawa bafise kugeza ku wa mirongo ibiri na gatanu kuno kwezi kugira ngo babe babisavye kandi bazanye n'ingwate isabwa mu burundi umugambi wo gushira igisata c'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ushigikiwe n'ibanki y'isi yose inyuma y'imyaka itanu niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice mirongo irindwi ku ijana vy'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbu wayo hari igihe ushika ku matoni ibihumbi mirongo itatu eroje buri kaneza ijwi rya amerika radio ijwi rya amerika i washington dc ejo ku munsi wa gatatu itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri repubulika ya demokarasi ya kongo yashikirije leta y'uburundi abarundi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'umunani bayoboka umuhanuzi zebiya ngendakumana birukanywe mu gisagara ca goma kiri mu ntara kivuye mu buraruko itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera baba muri ico gisagara ku buryo buciye kubiri n'amategeko vedaste ngabo adufitiye ibindi kuri iyi nkuru aba barundi biganjemo abana n'abagore bari mu bikamyo birenga cumi baririmba indirimbo z'imana baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa uvira bashikirijwe igihugu cy'u burundi banyuze ku mupaka wa gatumba aho aba bayoboke baze biyangenda ku mana babanzaga gukaraba intoki ndetse bagapimwa korona virusi mbere y'uko burira amakamyo y'igisirikare cy'u burundi bimenya imana nestori ni umuyobozi mukuru ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko bishimiye kwakira abayoboke baza biyengenda ku mana birukanwe mu mujyi wa Goma kuwa mbere wa kino cyumweru kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahabaye mu buzima bubi twebwe rero ku izina rya leta y'uburundi na kanyamuneza turabakiriye tugomba tubashikane ahantu babanze baruhuke murabona ko bamerewe nabi namwe murabibona bamwe baragwaye kwashi abandi baracitse amaguru abandi barabaye ibimuga kubera abo bantu mwabonye baramaze guta ubuntu baramaze guta akaranga k'abarundi mwabonye by'ukuri ko biteye ubwoba n'agahinda aho abona abantu akiruka babona abantu bakiruka uwo mengo bahora baba mu ishyamba nicyo gituma twafashe ingingo yo kubatwara ahantu tubanze tubigishe ingendo ndundi tubigishe akarangamutima k'uburundi tubigishe gukunda igihugu by'ukuri tuzobasubize mu mihana basubiye kuba abantu by'ukuri bumva umugambi w'igihugu bumva gukunda igihugu icyo ari cyo bumva ko guta igihugu wirukanka muri kongo atari imana iri no mu burundi mu burundi imana iriho ku mitumbi waba imana iriho namba koko bagiye muri kongo kurondera imana niba yironderera imana no ngaha mu burundi imana turamana yirirwa ngaha ikarara ngaha aba barundi birukanwe mu ntara ya kivu ya ruguru kubera bari batuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko batagira ibyangombwa bibaranga abandi nabo bafite ibyangombwa byataye igihe basaba leta y'u Burundi kubaha uburenganzira bwo gukomeza gusengera ku musozi wa Businde Nyamwene Severe ni umuyobozi userukira aba Barundi birukanwe muri Kongo twebwe gusubiye iwacu mu gihugu cy'u Burundi ntitubigaye turabishimye kuko n'ubundi nyene imuhira hamara imuhira icyo dusaba leta y'u Burundi tuyisaba iduha iteka iduha amahoro n'umwidegemzo wo gusengera muri kino kibanza kiranda kuko nta kibi na kimwe kirimo twebwe nta nabidushakira igihugu ntibatubona umwidegenzo wo gusengera muri kijya kibanza kiranda cya businde n'amahoro kifara kapenda ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa uvira wari waserukiye leta ya kongo muri iki gikorwa cyo gushyikiriza igihugu cy'u Burundi abayoboke ba zebiya birukanwe mu mujyi wa goma yavuze yuko nubwo aba barundi batashe hari abandi bari bukavu igoma ndetse no mu kibaya cya rusizi bateganya nabo kuzacyura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bacuye aba bandi igihumbi na magana atandatu na mirongo ibiri n'umunani gusa n'ubwo biri uku aba bayoboke baze biyongera ku mana bavuga yuko hari abandi bayoboke babo basize mu mujyi wa bukavu bafunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo nyamwene severe atabariza ababo bafungiwe muri kongo turashaka gusaba leta ya kongo kwiba dufasha ikaturekurira abantu babiri bafatiye ubukavu bari bavuye igoma basanga batuye abasize bamaze kuza barafata iyabo basanga naho igoma turahavuye baciye babafatira ubu twumvise ko baba bafungiwe muri anere ibukavu kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo igipolisi cya kongo cyafatiye abo barundi bayobokaze biyengenda ku mana muri quartier lac vert aho bari mu masengesho yo kwibuka babo baguye ku musozi wa businde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kibabuza kongera gusubira mu mihana nyuma baza kwirukanwa boherezwa mu ntara ya kivu y'epfo nayo iza kubashyikiriza igihugu cy'u Burundi si ubwa mbere aba barundi bahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kamanyola aho mirongo itatu na barindwi muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya Kongo baza guhungira mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uwo mwaka kandi nibwo batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cy'u Burundi Ovedat Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubuvira mu ntara ya tugarutse mu Rwanda ikiza cy'umugera wa korona kibandanya kugira ingaruka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu umunsi ku wundi hagenda hagaragara amwe mu maserivisi atariko atangwa neza uko bikwiye kubera gutinya ikiza cy'umugera wa korona kibandanya kugeramira isi yose umumenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa yatwegeranirije ibindi kuri iyi nkuru nk'itangazo rya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ryagiye habona riravuga ko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ikamenyesha abayigana bose ndetse n'abahinzi n'aborozi muri rusange ko abakeneye serivisi muri minisiteri bahamagara ku murongo wa telefoni utishyurwa bagafashwa kubona izo serivisi bakeneye ni mu gihe ku yandi makuru aba yakeneye babarangira ko aboneka ku mbuga nkoranyambaga za minisiteri zirimo twitter facebook na instagram minagira ikibutsa abahinzi kwihutisha imirimo yabo y'itera bakoresheje inyongeramusaruro kugira ngo bazagire umusaruro mwiza ku muhinzi cyangwa umworozi wakenera ubundi bufasha minisiteri mu itangazo ryayo isoza imugira inama kwegera abajyanama mu by'ubuhinzi abafashamyumvire agoronome na veterineri bamwegereye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu itangazo ryayo yo iributsa ko abasuraga inzibutso za jenoside baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bari mu matsinda y'abantu benshi ko bihagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri cnlg ikavuga ko abasura umwe umwe bo bazakomeza kwakirwa ku nzibutso ikavuga ko umushyitsi utazubahiriza ayo mabwiriza atazakirwa ku nzibutso kandi ko igihe hafatwa izindi ngamba hazabaho kuzimenyekanisha naho ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyo kikibutsa abangira amahoteli amacumbi amaresitora n'utubari gushyira ahabugenewe kandagira ukarabe n'imiti yica za mikorobe kigategeka ko ibikorwa by'imyidagaduro bihagarara by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe andi mabwirizwa RDB kandi ikibutsa abagana amaresitora ko bagombye kwicara bahanye intera byibura ya metero imwe kandi ko abatanga serivisi bategetswe kugenzura ko byubahirizwa ni mu gihe minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yongera kwibutsa abakoresha kugena abakozi bakomeza gukorera aho basanzwe bakorera abasigaye bakajya gukorera mu rugo hitawe ku miterere y'imirimo ibi bimeze bityo mu gihe duteguriye inkuru mu Rwanda hari hamaze kwemezwa abantu baketsweho icyorezo cya virusi ya corona Dr Jean Baptiste Mazarat ukuriye laboratwari y'igihugu y'icyitegererezo yabwiye radiyo na televiziyo by'igihugu ko kuva hamenyekana umuntu wa mbere ku butaka bw'u Rwanda wanduye COVID-19 bamaze gupima basaga ijana na mirongo itanu ariko ko kuva icyorezo muri rusange cyamenyekana bipimishije basaga igihumbi kuva icyorezo cyatangira tumaze gupima test zigera ku gihumbi na magana abiri n'eshanu kuva twabona ka ya mbere iri positive mu rukerera rwo kuwa gatandatu tumaze gupima abantu bagera ku ijana na mirongo itanu ntabwo turagira umunsi ku munsi ibizami birengeje ubushobozi bw'imashini abihutira kwipimisha ni bantu ki rero dr mazarati nanone ni abantu bava mu ngendo banyura ku kibuga cy'indege n'abandi se banyura ku mipaka hirya no hino yo hasi ku butaka bitewe na sinye kirinike berekana bakaba bakekwaho kuba bafite iyo ndwara yitwa novo coronavirus iyo rero baketsweho iyo ndwara bajyanwa ku bitaro bihegereye bagashyirwa mu byumba byabugenewe bagafatirwa ibizami nk'uko bijyanywe na SOPs dufite hanyuma ibyo bizami bikaza kuri laboratoire y'igihugu bigakorerwa ibizami kugeza igihe iboneye ibisubizo ku bamaze kwandura covid-19 ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko aho bari mu kato mu kigo nderabuzima cya Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ibintu biri kugenda neza Dr Jose Nyamusore ashinzwe ishami rikumira indwara z'ibyorezo zandura mu kigo cy'ubuzima RBC mu by'ukuri bameze neza nta n'umuntu uri mu buryo budasanzwe bameze neza mu gitondo urahamaga kuva ngo ndi gukora siporo hano gukora pompaje nk'iya kuri sima so bameze neza barakwirakwiranwa n'ini ni umuriro ni kuba hari umutwe so barakurikiranwa hariya tuba turezera ko mu minsi mikeya bashobora kongera gupimwa ukurikije uko ibimenyetso yagiye bigabanuka hanyuma tukabona ko ibisubizo bihagaze nimba iminsi zashize ubwo bagashobora gutaha basubira mu miryango yabo kugeza ubu kandi mu nzego hafi ya zose biboneka ko ziryamiye amajanja mu kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya korona imanza zibera mu ruhame mu nkiko zarahagaritswe mu gihe cy'ibyumweru bibiri nta munyururu ushobora kujya kuburana mu nkiko nta n'uwemerewe gusurwa muri gereza cumi n'eshatu ziri mu rwanda generali george rwigamba niwe ukuriye urwego rw'amagereza mu rwanda amagereza yose uko ari cumi n'atatu twafashe ingamba z'uko gusura biba bihagaze kumara ibyumweru bitatu iminsi makumyabiri n'umwe guhera ejo kugemurira abantu ibyo nabyo byabaye bihagaze ariko tuba dufite buriya za kantine ku magereza aho bashobora kuba bakura ibyo kurya bimwe bitandukanye n'ifunguro ryo tubaha buri munsi ngasoza nkwibutsa ko kuva mu mpera z'icyumweru gishize hakivuga umuntu wa mbere wagaragaye ku butaka bw'u rwanda yanduye virusi ya korona ariko ingamba zikaze zatangiye mu gukumira no kwirinda covid 19 ku isonga za kiliziya n'insengero byarafunzwe ibyumweru bibiri amashuri yose na za kaminuza nabyo byahagaritswe gukora mu gihe cy'ibyumweru bibiri kugeza ubu kandi nkakubwira ko abatwara abagenzi kuri moto basabwa gutwara abagenzi babambitse ingofero zitagira ikirahure cy'imbere ariko umugenzi abanje kwambara agatambaro asabwa kwitwaza kugira ngo ingofero itagira aho ihurira n'umubiri we aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bijya biza biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akarira byikomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinge wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu biganiro bitandukanye tubaha ku byerekeye ikiza cy'umugera wa korona claude ganza munyamagana aratubwira ku by'abahinga mu by'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwakoreshwa
ikibazo cy'ingenzi kurusha ibindi buri wese arimo kwibaza kuri virusi ya korona ni icyo kumenya uburyo bwo kuyirinda igisubizo kuri iki kibazo ariko ni ingorabahizi ese iyi miti yabugenewe yica udukoko cyangwa gukaraba amazi arimo umuti wica udukoko tuba turi mu ntoki byakurinda kwandura iyi virusi kuba umuntu yarya tungurusumu kuko yongerera umubiri ubudahangarwa gukoresha se imiti yica amavirusi cyangwa se bya byuma byumutse intoki umuntu amaze kuzikaraba byo byakurinda iyi virusi ni byinshi abantu bakomeje kwibaza nanone inzobere dr elizabeth radin wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya colombia aradusobanurira icyo abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwakoreshwa mu kwirinda umuntu ntiyandurira virusi ya korona covid cumi n'icyenda So I think you hit the nail on the head that there's really a tremendous Ah, mu mitwe y'abantu hari byinshi barimo kwibaza kuri iki cyorezo yemwe hari n'ibihuha bitari bike birimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'inama n'amayeri abantu bakoresha birinda iki cyorezo ariko nyine nta bihamya biraboneka byashimangira ibikomeje guhwihwiswa ikindi cy'ingenzi abantu bakwiye kwitwararika mu gihe hadutse icyorezo ni ugushaka amakuru nyayo yizewe kandi adahindagurika buri kanya nashishikariza umuntu wese ukeneye amakuru arebana n'iki cyorezo ko yajya ku rubuga rw'ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo cdc akadomo gov niho yabona amakuru yumvikana mu buryo bworoshye n'inama z'ibanze umuntu yakwitwararika akirinda kwandura no gukwirakwiza iki cyorezo aha rero hari ibintu bike by'ibanze ukwiye kwitaho niba nta muriro mwinshi ufite ukaba utarwaye inkorora cyangwa ibicurane icya mbere irinde guhura n'umuntu wanduye virusi ya korona icya kabiri ureke kwikorakora mu isura icya gatatu karaba intoki inshuro nyinshi zishoboka ukoresheje isabune n'amazi meza mu gihe cy'amasegonda nibura makumyabiri cyangwa se ukoresha rukoro igenewe kwica imyanda n'udukoko two mu ntoki izo ni zo nama z'ibanze ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no kurinda indwara z'ibyorezo kirimo gutanga niba kandi ufite umuriro ukaba ukorora guhumeka bikaba birimo kukugora cyangwa se ukaba warigeze uhura n'umuntu wanduye virusi ya korona cyangwa wageze mu bice iyi virusi yagaragayemo ugume mu rugo niba kandi ugiye kwivuza wambara agapfukamunwa wirinde kwegera abandi mubana mu rugo uhanagure ahantu hose wakoze kandi uhamagare umuganga mbere y'uko ujya kumureba ndetse ntunagire abantu ugenda usuhuza kugira ngo nabo utabanduza ibi ni ibintu buri wese yakora akirinda arinda n'abandi ikindi navuga ni ku baganga cyangwa se abandi bakora mu rwego rw'ubuzima kuri bo ni ngombwa kwambara udupfukamunwa kuko bo baba bafite ibyago byinshi by'uko bahura n'abarwayi ariko ku bandi bose ni ukwirinda kwegerana n'uwanduye iyi virusi bakirinda kwikora mu isura nko ku munwa ku mazuru no ku maso kandi bagakaraba intoki n'isabune cyangwa rukoro yica udukoko na virusi kugeza ubu ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese utarandura iyi virusi cyangwa utaranagaragaraho ibimenyetso byayo yakwambara agapfukamunwa utwo dupfukamunwa muturekere abarwaye cyangwa abagiye ku mavuriro bagaragaje bimwe mu bimenyetso by'iyi virusi to promote infection control here.
ku mbuga nkoranyambaga haracicikana amafoto y'abantu bambaye udupfukamunwa nk'uburyo bwo kwikingira ngo batandure iyi virusi ese twavuga ko kwambara agatambaro gakingira umunwa ari uburyo nyabwo bwo kwirinda kwandura iyi virusi dr elizabeth Well, I'm saying the recommendation right now is not for kugeza ubu abantu bazima ntibakwiye kwambara utwo dukingiramunwa abagirwa inama yo kutwambara ni abagaragaje bimwe mu bimenyetso bya virusi ya korona kimwe n'abaganga ku bindi abantu bibaza basura rwa rubuga rw'ikigo gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo bakahasanga amakuru agezweho umunsi ku wundi well to be wearing a mask in everyday life right now.
birasa nkaho kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu yiketseho ibimenyetso bya virusi ya korona ari ukugira ngo imugumeho wenyine yirinde kugira undi yakwanduza aho aca hose yerekeza ku bitaro byaba ariko biri cyane rwose niko biri ikindi kibazo ngize kuri utu dutambaro dukingira umunwa ni icyuko ahubwo bishobora kongerera umuntu ibyago byo kwandura kuko byoroshye ko yikora mu isura kenshi haba nko mu gihe ahindura utwo dutambaro n'ibindi It seems possible it would probably depend on the case. I guess byose birashoboka ariko byaterwa n'uko bimeze kuri buri muntu gusa nakongera kugaruka ku nama isumba izindi yo kwirinda kwikora mu isura umuntu akwiye kwirinda impamvu yose yatuma yikoraho naho ubundi icyo kwambara udupfukamunwa cyo si ngombwa uretse ku mpamvu navuze that matter.
ca bijya bize biranuganuga ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akarira byikomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingi wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Mu gihe cyiza cy'umugera wa korona kibandanya gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi ubuyobozi bukuru bw'ijwi rya Amerika bwarashikirije ubutumwa muri kino gihe ibiganiro bya radiyo yanyu bishobora guhinduka kubera ikiza cy'umugera wa korona mu bisomerwa na Diane Nininahazwa ndi amanda bennett umuyobozi mukuru wa radiyo ijwi rya amerika ubutumwa bwanje ndabarungikiye ndi muhira kuko ku ijwi rya amerika abakozi nka bose bariko bakorera mu mihana yabo mu ntumbero yo kurinda gukwiragiza ikiza c'umugera wa korona ico kiza tuzi neza ko na mwebwe kiriko kirabagira ko ingaruka kumwe n'imiryango yanyu mu buryo butandukanye nashaka kubabwira ko amagara meza no kubaho neza ku bakozi bacu biza imbere y'ibindi byose mu bituraje ishinga ariko kandi turazi neza ko muri bino bihe isi ihungabanye mudahengeshanya kuza mugana ijwi rya amerika murondera amakuru yizewe yabafasha kumenya uko muri bubwitware ni muri iyo ntumbero dukomeje guca ku giti no kwibuye dukora ubudahengeshanya kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashika kunyota hari impinduka mushobora kuba mubona canke muzobona ku bijanye n'ingene tubashikiriza ibiganiro byacu bitandukanye bimwe muri ivyo biganiro bishobora mbere no kuzoba birahagaritswe bikaramuka bigenze uko tuzobibamenyesha tubabwire ubundi buryo bwo kubikurikirana ndabipfurije mwese kugira amahirwe n'amagara meza ndanabashimira cane twizeye kuzogaruka vuba murakoze
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radio ijwi rya amerika i washington dc uyu munsi mu mateka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu nelson mandela yari perezida wa afurika y'epfo yemerewe gutandukana n'umugore wiwe winnie mandela denise nshimiyimana aradufitiye ibindi bisobanuro ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu nyuma y'imyaka mirongo itatu n'umunani basezeranye ku bana nelson holisasa mandela na winnie madikizera mandela baratandukanye abaha urwo ruhushya umucamanza furikiyelof yavuze ko yafashe icyemezo ahereye ko bombi batabanaga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri kandi umwe muri bo yarakoze icyaha cy'ubusambanyi igihe Winnie Mandela yinjiraga mu cyumba cy'urukiko Nelson Mandela yaramubonye aramwitenyura gusa ariko Winnie Mandela we yahise yirebera hirya Nelson Mandela wari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe yabwiye urukiko imbere y'abanyamakuru batabarika n'indorerezi nyinshi ati niyo isi yose yansaba kwiyunga n'uwo tuburana sinabikora ndifuza rwose ko umubano wacu urangira bari barashyingiranywe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'umunani ariko babanye imyaka mike gusa mbere y'uko Nelson Mandela akatirwa gufungwa burundu nyuma y'urubanza rwabereye ahitwa Rivonia mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'itatu Mandela yafunzwe imyaka makumyabiri n'irindwi imyaka yose batabanye yagize uruhare mu itandukana ryabo babyaranye abana babiri Zenani na Nzinzi nyuma y'uko gutandukana Nelson Mandela yashyingiranywe na Graca Machel ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani icyo gihe mandela yari yujuje imyaka mirongo inani wini mandela we yarinze yitaba imana afite imyaka mirongo inani n'umwe atongeye gushaka
Nshuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho turangirije amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo ntimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya Amerika